iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwabonye butandukana ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika muri kumwe na thomas kamirindi amakuru tuyahere ku yo hirya no hino ku isi twayateguriwe kandi turayagezwaho na aloyizi bigirimana aloyizi we mikoro ni iyawe urakoze tomasi namwe muduteze amatwi uwahoze ari perezida w'ubufaransa valeri giscard yarasandavye ejo ku munsi wa gatatu afise imyaka mirongo icyenda n'ine nk'uko byashyikirijwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu by'ubufaransa shanzelize ejo ku wa gatatu giscard yatwaye ubufaransa kuva mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo irindwi na kane gushika mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo umunani na rimwe yaheruka kujanwa mu bitaro mu gisagara ca tours mu burengero bw'ubufaransa kandi yariko avurirwa mu gisata gikurikirana indwara z'umutima nk'uko byashyikirijwe na radiyo erope 1 yatangaje iyo nkuru y'urupfu ubwa mbere abategetsi ba nigeria bavuga ko bariko baragerageza kurokora abakenyezi bashika cumi banyurujwe n'umuhari w'iterabwoba wa boko haramu mu gitero cabaye mu mpera z'indwi iheze cahitanye hafi abantu mirongo ine na batatu boko haramu ku munsi wa kabiri yavuze ko abarwanyi babo bishe abarimyi mirongo irindwi n'umunani muri ico gitero caneguwe n'ishirahamwe mpuzamakungu oni hamwe n'amashirahamwe aharanira agateka ka muntu ayo mashirahamwe ariko asaba ko abo bakenyezi barekurwa abajejwe umutekano muri nigeria hamwe n'imihari y'abanyagihugu yo kwikingira bariko bararondera abo bantu baburiwe irengero muri ico gitero cabaye ku munsi wa gatandatu mu mihana y'izabarmari umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu muri uganda robert kiagulanyi azwi ku izina rya bobi wine yaragirije abajejwe umutekano kugerageza guhagarika ibikorwa vyiwe vyo kwiyamamaza bobi wine yarungitse ibirego kuri komisiyo ya uganda ijejwe gutunganya amatora inyuma y'aho igipolisi gitereye vyuka bikoroza amosozi n'amasasu atica ku banywanyi biwe ku munsi wa gatatu abantu bashika kuri batanu baratwawe mu bitaro bobi wine avuga ko yituye komisiyo y'amatora kuko iyo komisiyo yacecetse kuva igipolisi kimuhagaritse mu kwezi guheze inyuma y'aho yinjiriye mu ihiganwa ry'amatora y'umukuru w'igihugu ishyirahamwe mpuzamakungu oni rivuga ko ritewe impungenge kandi riragabisha ku ruhagarara rushingiye kuri politike rushobora kwaduka muri repubulika ya demokarasi ya kongo oni ivuga ko hari ukutumvikana kumaze igihe kirekire hagati ya perezida felix chisekedi hamwe n'abayoboke b'uwo yasubiriye joseph kabila kandi bigeze aho bishobora kubyara imidugararo umunyamabanga mukuru wa oni antonio guterres yabwiye akanama ka oni kajejwe amahoro n'umutekano ejo kuwa gatatu ko atewe impungenge no kutumvikana kuri hagati y'urunani rw'abasangiye ubutegetsi guteresi avuga ko ibi bishobora gusubiza inyuma uturusho twa politike twabonetse kuva habaye amatora y'umukuru w'igihugu mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani yashikanye igihugu ku ihanahana ry'ubutegetsi mu mahoro leta y'ubushinwa iriko iriyumvira gushyiraho itegeko risaba abanyamahanga bagendera igihugu bifuza gutunganya amakoraniro yo gusenga kuzobanza gutanga amakuru y'abazobitabira hamwe n'ibyo bazosoma imbere yo kwemererwa na leta abategetsi b'ubushinwa bavuga ko ibi bitumbereye kubuza abanyamahanga gukwirakwiza amadini yigisha kugaragariza ubutegetsi cyangwa gukoresha amadini mu guhungabanya ubumwe bw'abashinwa abahinga bavuga ko ayo mabwirizwa mashasha byitezwe ko agirwa itegeko mu ntango z'umwaka uza kandi agiye kunaniza imigwi y'abanyamahanga basenga muri ico gihugu ambasade ya leta z'ubumwe za amerika i bagdade muri irake yabaye irakurayo abakozi bayo iby'agateganyo ku mvo z'umutekano byashyikirijwe n'abategetsi babiri ba irake ejo ku munsi wa gatatu amerika ihangayikishijwe n'amarokete hamwe n'amabombe ategwa mu mabarabara atumbereye ambasade yayo hamwe n'ahari ibikoresho bya gisirikare muri irake nta gisigiri cyabo badipoma diplomate bakuweyo cyatangajwe
aloyizi bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni mudukurikire no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu ku maradiyo yanyu mu burundi turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe naho mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'amerika amakuru mu biyaga bigari aha mu rwanda biteguye urukingo rwa virusi ya korona vuba aha uru rukingo tubanza twumvikanisha yuko ntabwo ruzaza ngo umuntu wese utambutse barumuhe ruzabanza guhabwa abantu bashobora kugirwaho ingaruka byihuse na covid cumi n'icyenda uyu ni muganga nsanzimana saba umuyobozi w'ikigo cy'u rwanda gishinzwe ubuzima rbc mu magambo ahinnye mu cyongereza naho mu burundi abakozi barenga igihumbi na magana ane bakoreraga amatonorero y'ikawa sogestal barasaba ibirarane by'imishahara yabo y'amezi cumi n'atanu leta y'u rwanda rero iratangaza ko yasabye inkingo za covid cumi n'icyenda kandi ko yamaze gutunganya aho zizashyingurwa bitarenze ku wa mbere w'icyumweru gitaha leta izagaragaza uburyo izo nkingo zizakoreshwa umunyamakuru w'ijwi rya amerika i kigali asa umutakaboyi aratubwira ibindi kuri iyi nkuru ibihugu birimo leta zunze ubumwe za amerika n'ubwongereza bimaze gutangaza ko inkingo zageragejwe zikomeje gutanga icyizere cyo kuzakingira iyi ndwara ku kigero cya mirongo icyenda na gatanu ku ijana amasosiyete akora imiti muri ibyo bihugu akomeje gukataza mu kugaragaza ko iyi miti yaboneka mu gihe cya vuba ku ruhande rwayo guverinoma y'u rwanda iratangaza ko itasigaye inyuma umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc akagaragaza ko bitarenze tariki ya karindwi z'uku kwezi igihugu kizaba cyamaze kugaragaza ubusabe bw'inkingo kizakenera n'uburyo zizakoreshwa dr nsanzimana sabio wa rbc asobanura uburyo izi nkingo zizakoreshwa mu gihe zizaba zageze mu gihugu uru rukingo tubanza twumvikanisha yuko ntabwo ruzaza ngo umuntu wese utambutse barumuhe ruzabanza guhabwa abantu bashobora kugirwaho ingaruka byihuse na covid cumi n'icyenda aba mbere ni abaganga icyiciro cya kabiri ni abanyantege nke bitewe n'ubuzima n'izindi ndwara basangamo icyiciro cya gatatu ni abandi bantu bafite uruhare mu kurwanya ibyorezo abo usangamo inzego z'umutekano cyane cyane polisi bariya bose abantu usanga bari ku muhanda babwira abantu ambara agapfukamunwa uyu munsi tuvugana twakoze gahunda dufite n'ibyiciro na lisiti zabo twe mu rwanda twari twateganije yuko twabanza guha nibura makumyabiri ku ijana bihutirwa b'abanyarwanda bari muri ibyo byiciro navuze leta y'u rwanda itangaza ko mu gihe izi nkingo zizaba zamaze kuboneka ifite ubushobozi bwo kuzibika neza mu buryo zitakwangirika karangwa sharire ni umuyobozi w'ikigo gishinzwe imiti n'ibiribwa mu rwanda iyo urebye nk'urwego rw'igihugu nk'ikigo cya rwanda bayimediko senta gifite ububiko buhagije kandi bugezweho muri iki gihe bwo kubika inkingo dukorana nazo kugira ngo buri munsi tujye tureba ko dutakaza ibipimo byo kubika neza inkingo ikindi byatumye u rwanda ruri mu bihugu bya afurika bike byamaze gushyiraho ibikoresho bishobora kuvana urwo rukingo kuri mu bwo bubiko bukaba bwagera ku muntu uzakingirwa butarahindura igipimo cy'ubukonje ikigo rbc gisobanura ko urukingo ruzagera mu rwanda rugura amafaranga agera ku bihumbi mirongo itanu by'u rwanda hari abakomeje kuvuga ko uru rukingo batizeye ubuziranenge bwarwo gusa dr nsanzimana akemeza ko ntawe ukwiye kugira amakenga yarwo rero ntabwo umuntu yajya arugura akaza rwitwaje ati muruntere cyangwa kumva umuntu yarwiteye icyo gihe no gusuzuma bya bibazo rutera umuntu byatugora hazaba hariho gahunda yizewe kandi ikurikiranirwa hafi yaba ari twebwe muri porogaramu y'igihugu yo gukingira yo muri rbc minisiteri y'ubuzima nayo ifite uburyo izabikurikirana ndetse na rfda izakurikirana yuko umuntu wese bagiye gutera urwo rukingo hari ibyo asabwa akabanza kurebwa ko nta bundi burwayi runaka nta kibazo asanzwe agira zirana n'urwo rukingo wamara no kurumuha ugahita utanga raporo bigakurikiranwa minisiteri y'ubuzima itangazaho kugeza ku mugoroba kuri uyu wa kabiri abantu bagera ku bihumbi bitanu magana cyenda mirongo ine n'umunani aribo basanganywemo covid cumi n'icyenda mu gihe muri bo ibihumbi bitanu magana atanu mirongo ine na bane bayikize naho magana atatu mirongo itanu na batanu bakaba bakirwaye mirongo ine n'icyenda bakaba barahitanywe n'iyi ndwara asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
bakunze baradiyo ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominotere de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mu burundi abakozi bakoreraga amatonorero y'ikawa sojestal kirundo muyinga batanze ikirego mu rukiko bishyuza amafaranga arenga miliyoni magana atanu na makumyabiri y'amarundi y'ibirarane by'imishahara y'amezi cumi n'atanu batahembwe ni inkuru ya mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru uri i kigali mu rwanda bose hamwe abakozi bahora bakorera amatonorero y'ikawa mu ntara za kirundo na muyinga barenga gato igihumbi n'amajana ane muri abo harimo mirongo icenda n'icenda bari bafise amasezerano y'abakozi ahoraho hamwe n'abandi bakenerwa igihe ikawa yeze mu ntango z'uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri leta ibicishije ku mushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi yakuye mu minwe y'abikorera utwabo igisata c'ikawa gutyo abakozi bahora bakorera amatonorero y'ikawa ya sojestari kirundo muyinga barahagarikwa mu kazi bamwe muri abo bakozi babwiye ijwi ry'amerika ko n'ubundi bari bamaze umwaka wose badahembwa abo bishyuza amezi cumi n'atanu batahembwe bemeza ko imiryango yabo ubu ibayeho nabi abana nk'ubupanze inzu icyo ntabwo cyabumva ikibazo abanyeshuri nk'uwahora yiga mu gashuri mu gashuri kameze neza ubu yaramukuye ko ntiyashobora kumurihe kandi birateranya no mu rugo ko wari umaze iminsi witwa ko tubondo hanyuma akagera igihe ugasanga nacyo uri kora kontorora uwo mu rugo ateye n'isoni uri n'umugabo niyo utashe usanga usanga umenya nta jambo ufise ubu amakeredi twatse ari mu kuba hafirotiriyipwe kuko baguma bongereza ko amayenteri twe dusaba sosiyete igenda mu myaka idutunganiriza ifu ko baduha n'indi ishize akababaro rero badushira ko amayintere na twebwe ku mahera batumaniye mu mwaka n'inusu imiryango yahungabanye abana kugira bige ubu ntibyoroshe ukuri ubuzima ntibworoshe ntuvuge ngo hari inzara hazinduka inzigo imiryango ibayeho nabi amadeni twafashe hariho abantu batwishingiye bamwe bita ababazeri ayo basabye yose niba bariko barariha ni ukuvugana n'imiryango yabo urumva ko idatekanye sendika y'abo bakozi ivuga ko yagerageje kuvugana n'abegwa n'icyo kibazo ariko bakabura inyishu ibahumuriza jean bosco harerimana atwara iyo sendika yatwiganiye ko mu bategetsi bituye harimo umuhuza w'abarundi umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi hamwe n'umushikiranganji wa mbere amenyesha ko ubu bahisemo kwitura ubutungane ni ibintu bikomeye cyane rwose ngira ngo aho hahindukiye ibintu mu gisata cy'ikawa bagaca bihereza ikindi kigo bise odeka cya leta twari duheraniwe ntara y'amezi cumi n'atanu hanyuma hagati ahonye hariho ibyo nokwita ibirarane by'amakotisasiyo bimwe by'intega bizoza muri mituwere inesesi amafondo pansiyo n'amakotisasiyo sindikale cyane nabyo masiranse sokabu ku bakozi ibyo byose bica bihurirana n'uko byarungitse abakozi babahaye amakete yo kubirukana yo guhagarika akazi kubera kari gahagaze nyine mugabo ataco babatekereye byose birababa nk'ibihumbi amajana icenda na mirongo itandatu tuzi ko iyo mishahara y'amezi cumi n'atanu bija mu miliyoni amajana atanu mirongo ibiri zitatu n'ibihumbi amajana atanu birenga urumva ko tuca tugwa mu muriyaridi n'ibihumbi amajana ane na mirongo umunani baduheraniye kandi urumva ko ari ibintu bikomeye cane ubu rero twari tuye n'ubutungane turi dusabe ko vyoba ngombwa yuko botubaza cyangwa botwegera bakatubwira icyo batekekanije twebwe nk'abakozi nimba mu rugo rumwe rumwe harimo abana batanu cyangwa batandatu umviriza abo bana bakaba barapfa ijwi ry'amerika ryamenye ko abandi baheraniwe amafaranga menshi kubera sojestari kirundo muyinga yugaye arabahora batanga ibikoresho muri iryo hinguriro nk'igitoro imodokari imashini zo gutonora ikawa n'ibindi bikoresho byo gusubiriza ibishaje umwe muri bo yemeje ko abo baheraniwe miliyoni zirenga ijana na mirongo ibiri z'amarundi umuyobozi wa sojestari kirundo muyinga aremeza ko kubona iryo hinguriro ryarugaye habaye agahombo kanini bigatuma abakozi aribo bagira ingorane nyinshi victor nkunzimana yatwemereye ko amafaranga abakozi bavuga ko bishyuza ari ay'ukuri ku bwiwe ahubwo azohava anarenga kubera agaciro k'ifaranga kaguma gahinduka uko imyaka ihera victor nkunzimana amenyesha ko n'imbere y'uko abakozi bakugwa mu kwezi kwa gatatu y'umwaka hari haheze umwaka wose w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda badahembwa bitumwe n'uko iryo hinguriro ryari rifise ingorane y'ubutunzi yizeza abo bakozi ko bokwihangana ku butungane buzobatunganiriza igihe leta yafatiye ingingo amatorero cumi n'indwi ari mu ntara za kirundo na mugenga yahawe ikigo cya leta cyitwa odeka office du developement du cafe cyashyizweho kugira ngo gitunganye neza igisata cy'ikawa mu gihugu cyose icyo kigo cyaje gusubirira ayandi mashyirahamwe yose yari amaze imyaka irenga mirongo ibiri atunganya ikawa pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi ry'amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mwaramutse neza ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi na kabiri mu gihumbi magana umunani na makumyabiri na kane amatora ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yarananiranye habuze uyatsinda impaka zakiranuwe n'inteko ishinga amategeko nk'uko byagenze izindi nshuro ebyiri mu mateka y'amatora y'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika ikaze mu kiganiro amerikana mu gihumbi magana umunani na makumyabiri na kane igihugu cyari kigizwe na leta zunze ubumwe makumyabiri n'enye amatora y'umukuru wacyo yari aya cumi mu mateka yacyo yatangiye ku wa kabiri ku itariki ya makumyabiri na gatandatu y'ukwezi kwa cumi arangira ku wa gatatu ku itariki ya mbere y'ukwa cumi na kabiri muri uwo mwaka aya matora yarimo abakandida bane Andrew Jackson wari senateri ukomoka muri leta ya Tennessee mu burasirazuba bw'amajyepfo y'igihugu John Quincy Adams wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga Henry Clay wari perezida w'umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko y'igihugu na William Crawford wari minisitiri w'imari ya leta icyo gihe kandi koleji y'abatora yari igizwe n'abantu magana abiri na mirongo itandatu n'umwe nk'uko tubisanga ku rubuga rwa interineti history akadomo house akadomo gov rw'inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika umutwe w'abadepite kandida andrew jackson yabaye uwa mbere hombi mu majwi ya rubanda na mirongo cyenda n'icyenda ya koleji y'abatora john quincy adams yabonye amajwi mirongo inani n'atanu william crawford mirongo ine na rimwe naho henry clay abona mirongo itatu n'arindwi muri koleji y'abatora muri bose uko ari bane rero habuze ubona amajwi ijana na mirongo itatu na rimwe y'itegeko muri koleji y'abatora yari gutuma aba perezida w'igihugu nk'uko itegeko nshinga ribiteganya guhitamo umukuru w'igihugu mushya byagiye mu maboko y'umutwe w'abadepite nubwo henry clay yari awukuriye we nta mahirwe yari afite kuko yari uwa kane kandi itegeko nshinga ritegeka umutwe w'abadepite guhitamo muri batatu ba mbere gusa abadepite batoye john quincy adams abaperezida wa gatandatu wa leta zunze ubumwe za amerika atsinze andrew jackson wari wabaye uwa mbere mu majwi ya rubanda n'aya koleji y'abatora andrew jackson byaramubabaje cyane avuga ko adams yaguriye henry clay kugira ngo amutoreshe akoresheje ububasha bwose n'ingufu yari afite mu badepite andrew jackson yemeye insinzi ya john quincy adams ariko akomeza kumushinja ibi byaha bya ruswa kugera mu matora yakurikiyeho mu gihumbi magana umunani na makumyabiri n'umunani nayo nibo babiri bayapiganiwe noneho andrew jackson yigaranzura john quincy adams arayatsinda aba perezida wa karindwi wa leta zunze ubumwe za amerika aya matora yo mu gihumbi magana umunani na makumyabiri na kane ariko siyo yonyine yakiranuwe n'inteko ishinga amategeko habayeho n'andi abiri radiyo ijwi ry'amerika mu gihumbi magana umunani igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika cyari kigizwe na leta cumi n'esheshatu koleji y'abatora yari igizwe n'abantu ijana na mirongo itatu n'umunani amatora y'umukuru w'igihugu yo muri uwo mwaka yabaye kuva ku itariki ya mirongo itatu n'imwe y'ukwezi kwa cumi kugera ku itariki ya gatatu y'ukwa cumi na kabiri kwakurikiyeho aya matora yarimo abantu bane ari bo perezida wa kabiri wa leta zunze ubumwe za amerika john adams washakaga manda ya kabiri thomas jefferson wari visi perezida we aaron burr wari warigeze kuba senateri mu nteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika na charles pinkney wari warigeze kuba ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika mu bufaransa amatora yarangiye babiri ba mbere ari thomas jefferson na aaron burr banganya amajwi ya koleji y'abatora mirongo irindwi na tatu buri wese na perezida john adams wa gatatu n'amajwi ya koleji y'abatora mirongo itandatu n'atanu bakiranuwe n'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite bikurikije rero itegeko nshinga abadepite bamaze iminsi itandatu bajya impaka batora inshuro mirongo itatu n'esheshatu zose mbere yo guhitamo thomas jefferson aba perezida wa gatatu wa leta zunze ubumwe za amerika amatora rero yo mu gihumbi magana umunani niyo ya mbere yakiranuwe n'umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko kuko yari yabuze uyatsinda aya kabiri ni ariya twahereyeho yo mu gihumbi magana umunani na makumyabiri na kane inshuro ya gatatu ari nayo ya nyuma kugeza ubu ni amatora ya makumyabiri na gatatu yabaye ku wa kabiri ku itariki ya karindwi y'ukwezi kwa cumi na kumwe mu gihumbi magana umunani na mirongo irindwi na gatandatu icyo gihe leta zunze ubumwe za amerika yari igizwe na leta mirongo itatu n'umunani koleji y'abatora yo yari igizwe n'abantu magana atatu na mirongo itandatu n'icyenda ishyaka ry'abarepubulikani ryari rihagarariwe muri aya matora na rutherford hayes guverineri wa leta ya ohio mu burasirazuba bwo hagati mu majyaruguru y'igihugu naho kandida w'abademokarate yari samuel tilden guverineri wa leta ya new york mu burasirazuba bw'igihugu uyu tilden yaje ku mwanya wa mbere mu majwi ya rubanda no mu majwi ya koleji y'abatora yabonyemo amajwi ijana na mirongo inani n'ane rutherford hayes yabaye uwa kabiri n'amajwi ijana na mirongo itandatu n'atanu ya koleji y'abatora ariko hari hakiri andi majwi makumyabiri ya koleji y'abatora yari mu bibazo muri leta eshatu zo mu majyepfo y'igihugu florida louisiana na carolina y'epfo zari ziganjemo abarepubulikani zose uko ari eshatu zatanze mu nteko ishinga amategeko y'igihugu impapuro zivuga ko bombi bari bazitsinze inteko ishinga amategeko yashyizeho komisiyo yarimo abadepite n'abasenateri bo mu mashyaka yombi n'umucamanza wo mu rukiko rw'ikirenga rw'igihugu kugira ngo ikore anketi kuri aya majwi yari mu bibazo komisiyo yose yayahaye umurepubulikani hayes n'umutwe w'abadepite ubyemeza utyo bityo hayes agira amajwi ijana na mirongo inani n'atanu ya koleji y'abatora ababaye perezida wa cumi n'icyenda wa leta zunze ubumwe za amerika arusha ijwi rimwe rukumbi umudemokrate tilden nshuti zacu rero inshuro eshatu mu gihumbi magana umunani igihumbi magana umunani na makumyabiri na kane no mu gihumbi magana umunani na mirongo irindwi na gatandatu amatora y'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika yabuze uyatsinda maze nk'uko itegeko nshinga ribiteganya inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite iba ariyo imuhitamo ikiganiro amerikana cy'umunsi nahagihumurije mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi uwagira ikibazo cyangwa igitekerezo yifuza kudusangiza twe n'abandi banywanyi b'ijwi rya amerika yakitugezaho maze tukamutumikira aderese ni radiyo yacu arobaze gmail akadomo komu maze rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi naha amakuru twabateguriye muri aka kanya ahumurije ariko rero mugume hafi kanya gatoya mubanze mwumve ijambo ry'ibanze rya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
igenekerezo rya mbere ukwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi wahariwe kurwanya virusi itera ubwandu bwa sida ni itariki amakungu yongera kwibutsa iby'ico kiza akanibuka kandi abo cahitanye uno mwaka icivugo cashimikiwe ko cagira kiti kurandurana n'imizi ikiza ca sida kongereza ubudahangarwa no kugabanya ingaruka iki civugo co kimwe n'imigambi y'ikinjana yashizweho na onu mu mwaka w'ibihumbi bibiri biza vyibutsa ko ari ngombwa yuko abanduye bose baronswa imiti mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu leta yaramutswa perezida george w bush aha muri leta zunze ubumwe za amerika yarashizeho umugambi wo kwihutisha kurwanya sida wataziriwe PEPFAR mu mfunyapfunyo uwo mugambi uri mu ikomeye yahujije ibihugu bitandukanye mu ntumbero yo kurwanya ikiza kimwe kugera kuri ino saha abafise ubwandu bwa sida ku isi yose bagera ku miliyoni mirongo itatu n'umunani muri abo bantu ibice mirongo itandatu n'umunani ku ijana gushika mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu bari bamaze kuronswa imiti pfufa hazomugera hambavu y'ivyo bitigiri vyumvikana umenga ni ivy'umurengera igisata ca onu cishinze kurwanya sida arico onu sida kivuga ko abahitanywe na sida bagabanutse gushika ku bice mirongo itandatu ku ijana ugereranije n'igihe ibitigiri vyigeze kuduga cane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane abandura nabo bagabanutse kugera ku bice mirongo ine ku ijana ugereranije n'ibitigiri vyo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda n'indwi iyi ntambwe ikaba yatewe ahanini kubera inguvu leta zunze ubumwe za amerika zashize muri wa mugambi twababwira wataziriwe PEPFAR mu kiringo c'imyaka yababa cumi n'umunani uwo mugambi ukaba umaze kurokora ubuzima bw'abantu baharurwa mu miliyoni mirongo ibiri utuma imiliyoni n'imiliyoni z'abantu batandukanye bakingirwa ikiza ca virusi ya sida uwo mugambi uri mu bihugu mirongo itanu watumye kandi ibihugu bikorana na amerika bishobora guhangana na virusi ya sida mu mpera z'ukwezi kw'icenda uno mwaka turimwo abari bamaze kuronswa imiti ipfupfahaza umugera wa sida biciye muri uwo mugambi baharugwa mu miliyoni cumi n'indwi n'ibihumbi amajana abiri ku isi yose mu gihe inzoya zigera ku miliyoni zibiri n'ibihumbi amajana abiri zavutse ku bavyeyi barwaye zakingiwe ubwandu biciye muri uwo mugambi nyene hama impfuvyi za sida zigera ku miliyoni zitandatu n'amajana indwi zishigikirwa muri uwo mugambi wa amerika uno mwaka ikiza ca covid ya cumi n'icenda caje cunyura isibe mu nguvu zikenewe mu kurwanya ikiza ca sida naho biri uko ibihugu bikorana na leta zunze ubumwe za amerika byararonkeye akoyokwe muri za laboratoire vyaronkejwe na amerika biciye muri wa mugambi nyene twababwira wa PEPFAR gutyo bituma bigerageza kurwanya ubwandu bwa covid ya cumi n'icenda bidasize inyuma uguhangana na virusi ya sida perezida wa leta zunze ubumwe za amerika agaruka ku vyo kurwanya ikiza ca sida yavuze ati uburongozi bwa amerika mu vyo kurwanya virusi ya korona biciye mu mugambi PEPFAR burakomeye ingufu zashizwe muri uwo mugambi witiriwe perezida zatumye iki kiza gishobora kurwanya mu kibano ca sosiyete zitandukanye
iryo ryari ijambo ry'ibanze rya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika banywanyi inshuti zacu ndabashimiye cyane rwose ko mwagumanye natwe umunsi mwiza umunsi w'amahirwe n'amahoro murakarama